Abdul Jeep.
iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubaha ikaze muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye ingabo za repubulika demokarasi ya kongo ziravuga ko abantu barenga icumi bishwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyire ejo ku cyumweru ku musozi wa rubona muri teritwari ya rucuru imirambo y'abasore bose baje kwicwa na heventura mbere uko iva mu butaka bwo bwa rubona aho ngaho ni mu murenge gwa bukombo aho ngaho mu seseri ya bwito mu teritwari ya rucuru maître héritier gashego habimana uyobora ishyirahamwe victoire pour la république umutwe wa fdr urwanya leta y'u rwanda uremeza ko uri mu myiteguro yo gutera u rwanda Eh, mu by'ukuri twebwe turi mu rugamba nyine rurwanya ubutegetsi bwa leta y'i kigali Eh, kuva rero twatangira urugamba ntabwo twigeze dushyira ibyangombwa hasi kwitegura byo turimo twitegura nk'uko dukomeje kwitegura umuvugizi wa fdr kwire ngoma muramwumva mu kanya ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amasezerano yemerera uburo n'impeke gusohoka mu gihugu cya ukraine ararangira kuri uyu wa mbere hari amakuru avuga ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres yagiranye ibiganiro na perezida vladimir putin amusaba ko ayo masezerano yongererwa igihe ibiro ntaramakuru by'ubwongereza reuters biravuga ko putin yavuganye kuri telefone na perezida w'afurika y'epfo cyril ramaphosa kuri ayo masezerano ndetse no ku nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango brics iteganyijwe muri afurika y'epfo mu kwezi gutaha tuma kamirinde uburusiya ntiburatangaza ku mugaragaro niba perezida putin azajya mu nama ya cumi na gatanu y'abakuru b'ibihugu bya brezil uburusiya ubuhinde ubushinwa na afurika y'epfo izabera i johannesburg ariko visi perezida wa afurika y'epfo paul mashatile yabwiye itangazamakuru ati abarusiya barashaka byanze bikunze ko perezida putin yiyizira ubwe biradushyira nabi cyane hagati nk'ururimi pe twanezerwa we yifatiye icyemezo akareka kuza mu kwezi kwa gatatu gushize urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI rwatangaje impapuro zo guta muri yombi Perezida Putin kuba Afurika y'Epfo ari umunyamuryango wa CPI biyitegeka kumufata aramutse agiyeyo Perezida Cyril Ramaphosa yashinze Mashatile gushaka uburyo babyigobotoramo Mashatile yatangaje ko Uburusiya bwateye utwatsi ibyo Afurika y'Epfo yasanze byaba umuti ari byo kwimurira inama mu Bushinwa kuyikora ku buryo bw'amashusho ya videwo cyangwa se kohereza minisitiri w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov mu kigwi cya perezida Putin. Visi perezida wa Afurika y'Epfo yanzura agira ati none rero twafashe umwanzuro wo kubirekera perezida Ramaphosa avugana na Putin azajya mu nama y'abayobozi b'Uburusiya na Afurika izabera mu mujyi wa Saint Petersburg kuri makumyabiri na karindwi na makumyabiri n'umunani z'uku kwezi bazabiganiraho nanone nabyo turashaka kumwumvisha ingorane zikomeye biduteye amakuru atugezeho muri aka kanya dukesha ibiro ntaramakuru associated press aravuga ko uburusiya bwafashe icyemezo cyo guhagarika amasezerano yemerera uburo n'impeke kuva muri ukraine bigana muri afurika uburasirazuba bwo hagati no muri aziya ahakomeje kugaragara inzara n'ubwiyongere bw'ibiciro ku masoko umuvugizi wa presidence dimitri peskov yabitangaje mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere avuga ko uburusiya buzasubira muri ayo masezerano buhawe icyo bwifuza umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi wasinyanye amasezerano na tunisiya amasezerano agamije kurwanya ubucuruzi bw'abantu tunisiya yabaye kimwe mu bihugu biteraniramo abitegura kwambuka inyanja ya mediterane bagana i burayi mu mezi ashize abanyafurika b'abirabura bari muri tunisiya tunisiya bibasiwe n'abarundi ubwoko igihe perezida kayi sayidi yari amaze kuvuga ko ubwiyongere bw'abaturuka mu bihugu by'amajyepfo ya sahara bigamije guhindura umubare w'abarabu b'abayisilamu perezida wa komisiyo y'uburayi ursula von der leyen yavuze ko amasezerano yasinywe azongera imikoranire mu micungire y'imipaka n'ibikorwa by'ubutabazi minisitiri w'intebe wa isirayeli benjamin netanyahu yavuye mu bitaro kuri iki cyumweru amaze gushyirwamo icyuma kigenzura imikorere y'umutima w'ibitaro yavurirwagamo byatangaje ko ibipimo by'umubiri we byose bimeze neza harimo n'iby'imikorere y'umutima we ibyo bitaro byavuze ko icyo cyuma gipima imikorere y'umutima bakimushyizemo ku rwego rwo kugira ngo itsinda ry'abaganga bamuvura rishobore gukurikiranira hafi uko umutima we ukora uyu mugabo w'imyaka mirongo irindwi n'itatu y'amavuko yagiye mu bitaro bya sheba medical center biri ahitwa ramatigani ku wa gatandatu mu byaje kugaragara nk'ikibazo cy'ubuke bw'amazi mu mubiri we byari byavuzwe ko yagize ikibazo cyo kuzengerezwa nyuma yo kumara amasaha ari hanze ku zuba ryinshi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi yashoboye kurenza kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo ziravuga ko abantu barenga icumi bishwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ejo ku cyumweru ku musozi wa rubona muri teritwari ya rucuru mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri wa mbere fardc irashyira mu majwi umutwe wa m makumyabiri na gatatu ingabo z'u rwanda jimishu kandi bakomera n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika igomari ku murongo wa telefone jimishu kandi bakomera wiriweho mwiriho neza venuste none amakuru ya nyuma dufite kuri ubwo bwicanyi ni ayahe
amakuru ubu ngubu dufite ni uko mu by'ukuri ari abantu cumi n'umwe byari byaragaragaye ko babonekanye ko bishwe n'imibiri yabo yaragaragaye ayitwa rubona muri mu sheperi ya bukombo mu teritwari ya rucuru ariko biza kugaragara ko hari n'undi mugore nawe wishwe muri abo bantu cumi n'umwe ubwo ni ukuvuga ngo imibare ubu ngubu igaragaza ko hari abantu cumi na babiri bishwe bamaze kugaragara mu kanya navuga twavuganye na Irike Gashegu ni umuturage wo muri ako gace akaba anayoboye ishyirahamwe uh, Vision pour la Victoire du Peuple twavuganye ambwira ibintu bikurikira ku wa gatandatu habaye ubwicanyi bumwe bukabije kuko habaye amasaha y'igicamunsi ho twaje kubona imirambo igeze mu basore bageze mu cumi n'umwe n'ejo ejo ku cyumweru n'ubundi twongeye kubona imirambo igeze muri ebyiri aho bita gashavu iyo mirambo y'abo basore bose baje kwicwa na heventi wa mbere uko iva mu butaka bwo bwa rubona aho ngaho ni mu murenge gwa bukombo aho ngaho mu seseri ya bwito mu teritwari ya rucuru urumva abaturage bose baguye mu kangaratete kubona amicanye gakabije gabaye mu cyumweru kimwe cyo mu byo mubiri kuko naho bita ibungusho muri tongo barutse kwica n'ubundi abandi bageze mu bantu icyenda bari kwicwa bari kuzira kamama abantu badafite n'uruhare na rumwe mu byerekeye by'igisirikare cyangwa mu ntambara zirimo zikorwa muri ako karere kacu ka shefu ya bwito leta y'u rwanda yemeza ko inyeshyamba za fdlr zirimo zisatira umupaka uruhuza na repubulika ya demokarasi ya kongo biratangazwa n'ubuyobozi bw'intara y'uburengerazuba bwa gisirikare bw'inzego z'ibanze gloria twishimiye akurikiranye ikiganiro izi nzego zatanze mu mpera z'icyumweru gishize ni ibiganiro binini byibanze ku mutekano w'abaturage bo mu karere ka rubavu byari byitabiriwe n'inzego z'ibanze zirimo abakuru b'imirenge utugari imidugudu abashinzwe umutekano mu nzego zose n'abandi byasaga n'ahari impuruza ku bayobozi k'umutwe witwaje intwaro wa fdlr kuri ubu wasatiriye imipaka y'u rwanda iruhuza na repubulika ya demokarasi ya kongo ugamije kuza guhungabanya umutekano w'u rwanda umuyobozi w'ingabo za brigade ya magana atatu na rimwe mu turere twa rubavu rutsiro nyabihu n'igice cya ngororero liyetona koloneli ryarasa william yemeje iby'aya makuru aho tuganira n'abaturanyi bacu wenda biza kujyana n'amarondo ku mupaka hose hagiye fidelere barahari hafi n'imipaka hari noneho wajya kujya cyanzarwe kuri uriya mupaka ni cyanzarwe n'ariya bahazanye uwo bita gasito sitesheni zabo nta nubwo ari ukurasa gusa ariko bagize amahirwe babona n'uko bica abaturage uyu muyobozi w'igisirikare yongeye kugaragaza ko hari impungenge z'uko izi ngabo za fpr uko zaza zingana kose zishobora kwica abaturage icyo kintu rero ni uku- ni uku- ni ukukireba tukagifatanya twese ari nacyo ari nayo ubona ubona eh, ikibazo tu- dufite hariya urumva niyo baza ari batanu bakinjira mu giturage eh, batwicira abaturage François Bitegeko umuyobozi w'intara y'uburengerazuba nawe wari umushyitsi mukuru muri ibi biganiro yavuze ko nta kidasanzwe ku kuba uyu mutwe witwaje intwaro waba uri hafi y'u Rwanda muri Congo kuko ngo basanzwe bakorana bya hafi icyakora ibi ngo bigamije kubikiranya k'umutekano ku mipaka ndetse no mu duce tuhegereye ugomba kuba udasanzwe bwana bitegeko yibukije inshingano ku ruhande rw'abaturage n'abayobozi icya mbere cyo inzego z'umutekano zacu ziri tayari ingabo z'igihugu n'izindi nzego z'umutekano bari tayari ariko uruhare rw'abaturage narwo rurakenewe cyane cyane mu gutangira amakuru ukayatanga no ku gihe no kugira uruhare nabwo mu kubungabunga umutekano aho batuye Eh, twahuye uyu munsi n'abayobozi b'amafasiti abayobozi b'imidugudu ab'utugari ab'imirenge eh, ubuyobozi bw'akarere abo nabo bafite ingamba zabo zo kubungabunga umutekano w'abantu n'ibintu byabo usibye umutekano ku mipaka ndetse no kuba maso kw'abayobozi bwana bitegeko yavuze kandi ko kwambutsa ibicuruzwa mu buryo butemewe bikorwa na bamwe mu baturage n'ibikomeza bishobora kuba intandaro yo kwitiranya umugizi wa nabi n'umuturage usanzwe dore ko mu bihe bitandukanye hari abagiye bumvikana baraswa ahubwo ari abaturage babaga bambutsa bimwe mu bicuruzwa mu buryo butemewe bamwe mu bari bitabiriye ibiganiro barasobanura ingamba bafashe zo gukomeza gukumira uyu mutwe uyu ni Ndayambaje Martin uyobora umudugudu wa Karukogo akagari ka Rukoko uherereye mu murenge wa Rubavu icyo tugiye gukora rero nk'abayobozi eh, tugiye gukazingira ingamba dukora ubukangurambaga mu baturage cyane cyane eh, twegera abaturage ikindi tugiye gukora ni ukureba gukurikirana cyane cyane mu mudugudu no mu masibo tugakurikirana tukamenya mu gitabo cy'abinjira n'abasohoka tukamenya abinjiye mu mudugudu cyangwa se mu isibo batari basanzwemo tukamenya n'abari basanzwemo ese barahari bose ni aba- ni abadahari ibyo tugiye kubikora bizadufasha cyane muri ibi biganiro kandi bwana Byarasa yagaragaje impungenge igihugu gifite ku mpunzi zirimo guturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko abaturage bo mu duce dutandukanye tw'igihugu bari kwivanga n'impunzi zituye mu nkambi ziri hirya no hino mu gihugu kugira ngo ikindi eh, ubona gisa nk'aho nacyo kituruhije ikintu cy'impunzi zirimo kuva zirimo kuva muri kongo ariko noneho ugasanga ki- kirimo ikibazo ikibazo cya mbere kirimo ni ni uko n'aba- n'abaturage bacu bivanga muri izo mpunzi nabo bakajya kwita Nubwo bimeze gutya ariko ubuyobozi bw'intara y'uburengerazuba bwatangaje ko uretse impunzi zisaga ibihumbi icumi igihugu kimaze kwakira ziturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kizabuza u Rwanda gukomeza gutabara impunzi Eh, ntabwo tuba twifuza ko umuntu yava mu bye mu by'ukuri ngo aze ahunga ariko nyine eh, ufite ikibazo ntiwamutererana niyo mpamvu tubakira mu- imibare yo ni iyo ngiyo twifuza ko iwabo hatekana nabo bagataha nabo nicyo baba bifuza bakajya mu byabo Bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu nabo babwiye ijwi rya Amerika ko bagiye gutangira amakuru ku gihe y'aho babonye umutekano muke uwo ari wo wose ubwo rero ndavuga ngo rwose leta yacu ikomeze ishyiremo imbaraga natwe abaturage tubafashije dutangira amakuru ku gihe uwo duketse tumutanga kugira ngo bibashe kudufasha bifashe na leta abagizi ba nabi bikekwa ko ari abo mu mutwe witwaje intwaro wa FDLR uheruka kurasa inka z'abaturage mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu icyakora aha nta muturage wabigendeyemo gusa mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda uyu mutwe wagaze igitero mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi aho abaturage cumi na bane aribo bishwe abarwanyi cumi n'icyenda mu bagabye igitero icyo gihe barishwe batanu bafatwa ari bazima bavuze ko bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Gloria Tuyishime Ijwi ry'Amerika i Rubavu
turacyari kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika igoma jene shukani bakomera mwabyumvise leta y'u rwanda iravuga ko inyeshyamba za fdlr zirimo zisatira umupaka uhuza icyo gihugu na repubulika ya demokarasi ya kongo jene shukani bakomera amakuru mufite na yahe nk'uko byavuzwe na leta y'u rwanda fdlr irimo kwisuganya mu gutera u rwanda ah, kuko umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda mu kanya navuganye na Kure Ngoma umuvugizi wa FDLR ambwira ko ari byo koko bari kwitegura gutera u Rwanda ariko ah, ah, i- hari ikintu yavuze atemeranyaho na leta y'u Rwanda yavuze ko ari nko kubaharabika wenda reka twumve u- ibyo Kirungoma Kiringoma yavuze umuvugizi wa FDLR em, kuri ibyo bintu leta y'u Rwanda yatangaje byagaragaye ku mbuga hirya no hino koko eh, mu by'ukuri twebwe turi mu rugamba nyine rurwanya ubutegetsi bwa leta y'i kigali Eh, kuva rero twatangira urugamba ntabwo twigeze dushyira ibyangombwa hasi kwitegura byo turimo kwitegura nk'uko dukomeje kwitegura Eh, gusa ahubwo icyo tudashobora kwemera ni ibyavuzwe mu byerekeranye no gushaka kuduharabika naho kwiteguraho rwose tukomeje kwitegura nk'uko bisanzwe Eh, nta gitangaje rero kirimo ahubwo ikibazo hari wenda mushobora kuba mwambaza n'ibyavugiwemo bigamije kuduharabika naho kwiteguraho rwose dusanzwe twiteguye buri gihe ibyo byo guharabika kiringoma avuga ni ibiki Kire Ngoma um, mu kiganiro twagiranye yavuze ko ubundi bo uh, baharanira uburenganzira bwo- bwa- bwa- bw'abaturage bose bo mu Rwanda ubu ni muvuma ya liberation Ah, aravuga ati ubundi ntabwo bavuga rumwe na leta y'u Rwanda ndetse n'ibyo bavuga ko bashobora kuba bakora nk'ubwicanyi cyangwa se ko bakoze n'ubwicanyi eh, Kire Ngoma we ku- nk'umuvugizi wa umuvugizi wa FDLR avuga ko ibyo byose leta y'u Rwanda ivuga kuri FDLR ari ugushaka kubaharabika ariko mu kiganiro twagiranye we yemeza ko eh, bo biteguye gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo batahe mu gihugu cyabo nyine bita ari ari u Rwanda ah, kuko badashobora na rimwe gukomeza ah, intambara bari mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Ah, agaruka no ku kintu ah, iki cyo leta y'u Rwanda ikomeza ikomeza kubashinja kuba be- ba- ba- bakorana bya hafi n- n'ingabo za Kongo FARDC Kire Ngoma a- avuga ko n- abihakana yivuye inyuma ko FDLR idakorana n- na- n'ingabo za Kongo FARDC ahubwo ko ah, bari mu mashyamba ya Kongo naho ibyo gukorana na FARDC byo bitarimo jimmy shukurani bakomera umunyamakuru w'ijwi ry'amerika igoma ndagushimiye cyane kandi umunsi mwiza murakoze cyane namwe Venus
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika urukiko rwisumbuye rwa gasabo rwongeye gusubika kuri uyu wa mbere urubanza umuryango ibuka uregamo felicien kabuga umucamanza yasabye uhagarariye ibuka kwerekana urwandiko rugaragaza ko kabuga yamenyeshejwe urubanza rwe ibuka yagaragaje ibaruwa yanditswe na ambasaderi w'u rwanda mu buholandi igaragaza ko yamenyesheje gereza ifunze kabuga urukiko rwategetse ko ibuka ibanza kuzana urupapuro rugaragaza ko kabuga yabonye ubutumire radiyo y'ijwi ry'amerika amakuru atangwa n'ikigo gikoranira bya hafi n'umutwe wa wagner w'abacanshuro ba barusiya aravuga ko abarwanyi amagana bageze muri central afurika kuri iki cyumweru abagera ku gihumbi bari bamaze muri icyo gihugu imyaka igera kuri itanu kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ikigo gikwana na wagner kiravuga ko abo barwanyi bashya bazafasha mu gucunga umutekano mu matora ya kamarampaka ateganijwe muri santara afurika mu mpera z'uku kwezi hagati aho raporo y'umuryango international crisis group iravuga ko amasezerano y'imikoranire atonesha abashoramari b'abanyarwanda muri santara afurika ashobora guteza ingorane mu mibanire y'ibi bihugu byombi uyu muryango uranaburira ko u rwanda rushobora kwisanga ruhanganye n'abacanshuro ba wagner kubera inyungu z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ibyo bikubiye muri raporo uyu muryango washyize ahagaragara mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi telesitoke mutijima iyi raporo ndende y'amapaji makumyabiri n'ane iravuga ahanini ku mikoranire y'ibihugu by'u rwanda na repubulika ya santarafurika iragaragaza ko kuva muri iyi myaka ya vuba ijambo u rwanda rufite muri santarafurika ryagiye rikomeza kwiyongera umuryango international crisis group uvuga ko ibyo bituruka ahanini ku ruhare rukomeye ingabo z'u rwanda zifite mu gucungira umutekano iki gihugu cyo muri afurika yo hagati muri raporo yawo uvuga ko u rwanda rwari rusanzwe ari rwo rufite umubare munini w'abasirikare mu butumwa bwa loni muri santarafurika mu bihumbi bibiri na makumyabiri rwohereje abandi basirikare bagengwa n'amasezerano hagati y'ibihugu byombi abo bakaba baragize uruhare runini mu gusubiza inyuma ibitero by'inyeshyamba mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu ya bibiri na makumyabiri uyu muryango uvuga ko uruhare rw'u rwanda mu kugarura umutekano muri santarafurika rwazamuye isura y'iki gihugu ku ruhando rwa afurika ibikorwa by'igisirikare cyarwo muri santarafurika na mozambique nk'uko iyi raporo ibivuga byahaye u rwanda izindi imbaraga mu guhangana n'ibirego by'abarushinja gufasha umutwe wa m makumyabiri na gatatu mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo iyi raporo ikanavuga ko kuva ingabo z'u rwanda zitsimbuye inyeshyamba muri santarafurika ibihugu byombi byagiye bigirana amasezerano anyuranye yemerera u rwanda gushora imari no gufasha mu mavugurura y'inzego z'ubutegetsi muri santarafurika iyi raporo ivuga ko mu nzego ibigo by'abanyarwanda birimo n'ibya hafi y'ubutegetsi byakoze n'ishoramari muri santarafurika harimo n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na cyane ko iki gihugu gikungahaye kuri zahabu ndetse na diyama icyakora uyu muryango mpuzamahanga ukaburira ko hari ibirimo kuba ubu bishobora kuzatobera uyu mubano uko iminsi ishira ibyo nk'uko iyi raporo ibivuga harimo no kuba ubu abashoramari b'abanyasantarafurika barimo kugenda bishisha ukudafatwa kimwe hagati yabo na bagenzi babo b'abanyarwanda uyu muryango uvuga ko usanga abashoramari b'abanyarwanda batoneshwa imishinga yabo igahabwa umutekano udasanzwe urimo n'uwihabwa n'abasirikare b'abanyarwanda bari muri iki gihugu uyu muryango uvuga ko ibyerekeranye n'inyungu z'ubukungu ari byo byagizwe nyambere mu mikoranire y'ibi bihugu byombi ku rwego usanga abasirikare b'abanyarwanda bakoreshwa mu guherekeza abashoramari b'abanyarwanda no kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro kuruta kujya gucunga umutekano mu bice byazahajwe n'intambara bityo uyu muryango ukaburira ko uko kuba muri santarafurika k'u rwanda rugenzwa na tubiri ari byo gutanga umutekano ariko runashaka inyungu z'ubukungu bishobora guteza ibibazo raporo y'umuryango international crisis group ivuga ko abashoramari b'abanyasantarafurika bafite impungenge ko bazisanga baburijwemo n'abanyarwanda bigaragara ko barimo gutoneshwa n'ubutegetsi mu buryo budakwiriye uyu muryango ukavuga ko izi mpungenge zongerewe n'ubwiru burimo by'imari bigenerwa leta ya kigali zishobora kuzabyara ibikorwa by'isahura n'urugomo byibasira abanyarwanda ikindi uyu muryango ugarukaho ni uko inyungu z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro u rwanda rukurikiranye zishobora gutuma rwisanga ruhanganye byeruye n'abacanco b'abarusiya ba wagner aha muri santarafurika ibi nk'uko iyi raporo ibivuga biriyongeraho impuha z'uko leta y'amerika yaba iteganya gushyigikira u rwanda mu guhagarika ijambo wagner ifite muri santarafurika ibishobora guteza imirwano hagati y'ingabo z'u rwanda n'aba bacanco b'abarusiya umuryango international crisis group uvuga ko kugabanya ibyago by'izi ngorane bifitiye inyungu u rwanda ndetse na santarafurika muri raporo yawo ugasaba ko santarafurika yubakira ku byiza ubufatanye bwayo n'u rwanda bwagezeho igakomeza kugenda igarura amahoro no mu bindi bice by'iki gihugu ni mu gihe u rwanda narwo ngo ibyo byaruhesha gukomeza kubaka izina nk'igihugu kigaba ituze muri afurika ikindi uyu muryango usaba ni uko leta ya banki yagaragariza inteko nshingamategeko yayo ibikubiye mu masezerano ifitanye n'iya kigali inteko ikabisuzuma nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu ribiteganya uyu muryango uvuga ko ibyo byavanaho ubwiru bworosha ubu bufatanye bigakuraho n'akangononwa kariho uyu muryango kandi urasaba ko u rwanda rwafasha mu kongera gutangiza ibiganiro hagati ya leta n'inyeshyamba muri santarafurika ikindi u rwanda rusabwa muri iyi raporo ni uguhuza inkunga ya gisirikare rutera santarafurika n'amavugurura y'igisirikare muri icyo gihugu naho ku bashoramari b'abanyarwanda bo iyi raporo iravuga ko bakwiriye gufasha mu kubaka ubukungu bw'iki gihugu ikindi banafasha guhindura imyumvire abanyasantarafurika babafiteho binyuze mu gukorana mu buryo butaziguye n'abategetsi b'inzego z'ibanze ndetse n'abatuye ibice by'icyaro mu gusoza uyu muryango ugasaba u rwanda kwirinda gushorwa mu bibazo bihanganishije ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi n'uburusiya mu nyungu izi mpande zombi zishaka muri afurika iyi raporo kandi igasaba u rwanda kwitondera ko ubufasha bwarwo byarangira bubyariye santara afurika izindi ngorane z'inyongera ku bibazo iki gihugu gisanganywe urakoze temistokle mutijima mu burundi bamwe mu babyeyi n'abayobozi b'amashuri mu ntara ya mwaro barashima politiki ya leta bwo kwirakwiza ibigo nyungurabwenge crack aho baherereye kuko bifasha abana babo kongera ubumenyi inkuru ijwi ry'amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tiyerive ndayishimiye komine kayokwe iri mu mugwa mukuru w'intara ya mwaro ni imwe mu makomine agize iyo ntara imaze kuronswa ibyo bigo nyungurabwenge abato n'abakuze bikora ko mu gusoma ibitabo hamwe n'utundi tugenegene claude nkeshimana yararangije amashuri yisumbuye mu kurindira ko atangura kaminuza canke akaronka akazi ari mu bateramira mu kigo ca kayokwe iyi karake vrema turiko turaraba irafasha abana bo ngaha anye ndetse n'abakuze kubera kenshi nkunze kuhasanga abana ariko barakina bongera basoma ibitabo nka jewe twanahejeje ishuri ngiye muhira nshaka guma nicaye muhira ngomba na bwa bumenyi bwose naronka ku ishuri nobwibagira muga kubera ngo umanza nkaguma nsoma ndashobora kubona yuko ivyo nogiye kwibagira ahubwo nkenda vyibuka bikabyamera neza cyane ababyeyi bo mu makomine y'intara ya mwaro amaze kuronswa ibyo bigo mfashanyigisho nabo nyene baragaragarije abakunzi b'ijwi ry'amerika akunguko abana babo bakura muri ibyo bigo janine nininahazwe ni umwe muri abo babyeyi aba ku mugwa mukuru wa komine gisozi iri mu zimaze kuronswa krake iki kigo tucakira neza kubera kiratufashiriza abana gutera imbere mu mitwe baraza gusoma abashoboye kuja ku mamashini bakayajako abatabishoboye bakabigisha abahungu nibo bacitaba cyane abakobwa ntibacitaba ku rugero rumwe n'abahungu abigemeje nibaza ko ari ukwitinya nk'uko nyene abana babigeme kenshi barikumira si ababyeyi babankira abanyeshuri bo mu makomine atagira muri ibyo bigo nyungurabwenge krake bavuga ko babyumva ahandi abo kuri lise ya komine nyabihanga imwe mu makomine atarubakwa muri ibyo bigo bibaza ryari iryo terambere rizobashikira kubera ku bwanjye je karate ntayonze kubera ibyo fasha nka twebwe abanyeshuri kuko urabona iyo uburuhuko bugeze umuntu yoshobora kuza agatora igitabo agasoma hama agataha nagiye ku munyeshuri usanga zikenewe oya igihe hari hariho bibliyoteke yitwa epanusema di savoir ariko ibyo bintu by'amaje nta biriyo ku banyeshuri n'uruhombo runini kuko nk'iyo karake yamaze kuba harimo nk'ibice biba bijejwe iby'inkino ibyo kunonora imitsi n'ibindi byo gusoma ibitabo biba bitandukanye ku banyeshuri ni ikintu cy'ingenzi cyane umuyobozi wa lise ya komine nyabihanga nawe nyene yemeza ko krake itarabashikira diodone ndayisaba naho avuga ko abana biga ku ishure arongoye bikora ku bubiko bw'ibitabo bw'iryo shure abona ko ikigo krake gikwiye gushirwaho inyabihanga nk'uko biri mu yandi makomine ico kigo kirakenewe cane gose kuko iyo ibigo bene ivyo bihari rwaruka ruraronkera ubumenyi butari buke bugashobora kandi kuduza ubumenyi kuko ntibaze ngo basamare ivyo bigo birashobora kubafasha kubafatira kuko usanga muri ivyo bigo hariyo ibitabo bitari bike usanga harimwo ibinyamakuru ugasanga mbere hariyo n'ibintu vyo kugiza ugenegene nk'inkino zimwe zimwe reka mbere ugasanga nyene urwaruka ruriko ruratera intambwe mu bintu bitandukanye vyinshi amakumi na tatu kuri atandatu agize intara ya mwaro ariyo rusaka bisoro na nyabihanga nagira ibyo bigo mfashanyigisho craveri ngurube umuhanuzi wa buramatari w'intara ya mwaro ajejwe imibano inkino n'imico kama akavuga ko abarongoye ayo makomine baguma babahimiriza kugira ngo bubake inyubakwa zoshirwamwo ibyo bigo nyungurabwenge baratubwira inama n'ubushiranganji mu byo bujejwe harimwo vy'ugwaruka bakatubwira yuko ikomine yitunganye ikubaka ico kigo ubwo bushiranganji uca wironsa ibitabo bya bitabo by'ubuhinga bita bibliothèque numérique bakabaronsa n'ibindi bikoresho rero n'ubu tubandanya duhimiriza ayo makomine atatu asigaye kugira ngo bubake izo nzu zizokwakira ico kigo naho hari ibigo bimaze kubakwa mu makomine atatu kuri atandatu agize intara ya mwaro ibyo bya mbere birafise utunenge nk'uko byemezwa n'ababikoramwo muri utwo tunenge harimo ubukene bw'ubuhinga ngurukanabumenyi interinete umuyagankuba ibitabo by'icongereza hamwe n'amamashini nyabwonko burimwo amakuru ava mu bakorera mu gisata co mu bushikiranganji bw'ugwaruka inkino n'ibicokama bujejwe ivyo bigo baremeza ko hari ibikoresho mfashanyigisho bikenewe mu bigo bimaze gutangura gukora ayo makuru akavuga ko ubwo bushikiranganji butareze amaboko buriko bukorana n'abafasha muri ico gisata kugira ivyo bigo nyungurabwenge bironswe ibikoresho bikwiye aho bitarugurugwa byugurugwe ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi inkoni nziza imera mu manga umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana